turashimye ko mubandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diane nininahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize mu burundi ikena ry'igitoro rimaze hafi amezi atatu mu ntara nka zose z'ico gihugu ryatanguye kugira ingaruka mu bisata bitandukanye no ku barwayi turiko turiga ukuntu tuconstitue effectivement le stock stratégique y'igitoro ngaha ukuntu babwira yuko le stock karema ishobora kuba yaraheze uyu ni ibrahima wizeye aramutswa ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu ajejwe ivyerekeye igitoro mu burundi muyagezweho hirya nino ku isi muri make umugambwe anc washinzwe na nelson mandela ufise ubwoba bwo gutsindwa mu matora y'uturere ariko araba muri afurika y'epfo hagati aho imyaka ibiri iri kwirikunkumura virusi ya korona yadutse oms kavuga ko abimaze guhitana barenze miliyoni zitanu aya makuru yose turarambura mu kanya isase sangwa ikaze nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze ibijwi rya amerika amakuru agezeho hirya nino ku isi tuyahereka umugabane wa afurika muri afurika y'epfo abanyagihugu biriwe mu matora y'abakuru b'uturere umugambwe anc uri ku butegetsi ufise impungenge ko ushobora gutsindwa mu turere umaze imyaka n'imyaka utwara thomas kamirindi abitugire ku muriri aya matora ni aya gatandatu kuva politiki y'ivanguramoko apartheid ihirimye mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane muri afurika y'epfo kugira ngo ishishikarize abantu kujya gutora leta yashyizeho aho bikingiriza virusi ya korona iruhande rw'ibiro by'amatora abaturage miliyoni makumyabiri n'esheshatu nibo biyandikishije kuri miliyoni mirongo ine z'abagejeje ku myaka yo gutora perezida cyril ramaphosa yatoreye isoweto mu nkengero za johannesburg arangije gutora avuga ko afurika y'epfo ikwiye kwishimira intambwe igezeho muri demokarasi kwiyamamaza byibanze cyane cyane ku buryo anc imaze imyaka makumyabiri n'irindwi ku butegetsi yananiwe gukemura ibibazo by'imiturire myiza no guteza imbere ibikorwa remezo nk'amashanyarazi n'amazi n'ubukungu butanga imirimo muri rusange ibipimo by'amatora byerekana ko abaturage benshi bashobora kuyima amajwi yabo uyu munsi ku buryo ishobora gusubira inyuma kurusha mu myaka ishize mu matora y'abayobozi b'uturere aherutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu anc yatsinze n'amajwi mirongo itanu n'ane ku ijana niyo make cyane yari ibonye bwa mbere na mbere kuva ikigera ku butegetsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu rero yatakaje n'imijyi ikomeye nka pretoria na johannes mu matora y'uyu munsi ibipimo byerekana ko anc noneho ahubwo ishobora kujya no munsi y'amajwi mirongo itanu ku ijana bikaba kandi n'icyitegererezo cy'amatora y'abadepite ariyo avamo n'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane thomas kamirindi urakenuye ibrahim gandour yigeze kuba atwara umugambwe wari ku butegetsi muri sudani ku ntwaro ya perezida omar al bashir akongera akaba yigeze kuba umushikiranganji ajeje imigenderanire ico gihe yasubiye guhagarikwa uno munsi kuwa mbere umunsi umwe inyuma y'uko arekuwe nk'uko bitangazwa n'umuryango wiwe fidel niyongabo nivyo yaje kutubwira irekurwa ryiwe hamwe n'abandi batari bake bari bacuditse na Bashir inyuma ya kudeta yabaye mu ndwi irangiye ryari ryanebaguwe n'abagwanya indwara y'igisirikare Gandur yari yatawe mu mvuto imbere yaho bisabwe n'umugwi w'abashaka gusambura no kuyigiza kure intwaro ya Bashir yamaze imyaka mirongo itatu iyo ntwaro yarangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yari yarekuwe mu ijoro ryo ku munsi w'imana urangiye hamwe n'abandi bahoze ari abategetsi bajejwe iperereza ku ntwaro ya bashir abandi bayobozi b'idini rya kisilamu babiri bari bacuditse nawe harimwo n'umugwizatunga yitwa abdelbasit hamza nabo nyene bari barekuwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije umushikirizamanza mukuru w'igihugu ca sudani yakuwe mu mabanga yiwe mu ijoro ryo ku munsi w'imana umuvugizi w'ibiro vya leta agishigikiye abategetsi b'abasivile bakuwe ku butegetsi mu ndwi irangiye yatangaje ko irekugwa ry'abo bantu ari ugusubira inyuma ku bijanye n'iyubahirizwa ry'inzego za leta n'amategeko y'igihugu
fidela reka tugukengurukire nene bice ku masonga nk'itangura mu myaka ibiri imaze yogoza isi virusi ya korona imaze guhitana abantu barenga imiliyoni zitanu thomas kamirindi aragarutse miliyoni eshanu niwo mubare uzwi neza nyamara oms ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ivuga ko abazira covid bashobora kuba bawukubye kabiri cyangwa gatatu kubera abapfira iwabo bataragiye kwa muganga abazira izindi ngaruka ziyishamikiyeho n'ibibazo byo kutayipimisha mu bihugu bimwe na bimwe leta zunze ubumwe za amerika iracyari ku isonga n'abantu bamaze gupfa bagera ku bihumbi magana arindwi na mirongo ine na bitandatu ikurikirwa na brezil imaze gupfusha abantu bagera ku bihumbi magana atandatu n'umunani ubuhinde ni ubwa gatatu bumaze gupfusha abantu barenga ibihumbi magana ane na mirongo itanu n'umunani covid ubu ni impamvu ya gatatu ihitana abantu benshi ku isi inyuma y'indwara z'imitima n'indwara zo kuva amaraso mu bwonko ikigo cy'ubushakashatsi ku mahoro cy'i oslo muri norvege kivuga ko covid cumi n'icyenda imaze guhitana abantu bangana n'abazize intambara zose ibihugu byarwanye hagati yabyo ku isi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu leta ya ethiopia yatangaje uno munsi kuwa mbere ko inteko za eritrea zishe abakiri bato bagera ku ijana mu gisagara ca kombolka kimwe mu bisagara izo nteko zivuga ko zafashe mu mpera zino ndwi fidela niyo ngabo atubwira ibindi kuri ino nkuru urwego rujejwe gutangaza amakuru rwa leta rumenyesha ko inteko z'intara ya tigreya zishe imikangara irenga ijana muri icyo gisagara mu bice byaco zinjiyemwo rusaba ko amakungu atokwihoza ubwicanyi bukabije nk'ubwo ndaca umuvugizi w'umugambwe uyoboye intara ya tigreya Tigray People's Liberation Front Gatechu Reda yavuze buno nyene kuri ivyo birego mu gitondo cuno musi kuwa mbere ku munsi w'Imana Gatechu Reda yaratangaje ko abagwanyi ba TPLF bateye baja mu bumanuko bw'intara ya Tigray bagana igisagara ca Kombolka n'ikibuga c'indege caho hamwe mu makuru yo kwemezwa inteko za Tigray zoba zitari kure cyane y'umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba bwoba bubaye ubwa mbere zigera hafi y'umugwa mukuru kuva zinjiye mu ntara ya Amhara mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ico gihe umushikanganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarateye akamo abanyagihugu bose kabasaba guhaguruka kugira bazimanganye inteko za TPLF mu gitondo c'uno musi wa mbere umushikanganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko atewe impungenge bikomeye n'amakuru avuga ko inteko za Tigray zafashe igisagara ca Kombolka hamwe n'igisagara ca Desi kiri hafi yaho izo nteko zivuga ko zafashe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije yasavye impande zose guhagarika ibikorwa vya gisirikare zigatangura ibiganiro atawe bibanje gusabwa imbere yaho ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze bagenzi bacu thomas kamirindi na fidel niyongabo ku makuru badutorokanirije bakaba bahejeje kudushikiriza ayo yose abagezeho hirya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese za youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi ahamaze amezi agera kuri atatu havugwa ubukene bw'igitoro mu ntara zimwe zimwe hambavu y'ibiciro vy'ibindi bintu vya nkenerwa iki kibazo catanguye kugira ingaruka ku barwayi bapfa kubera za ruseha baniha zitagikora reka ibindi kuri ino nkuru tubibaze umenyesha amakuru ijwi rya amerika i nairobi muri kenya eloge wirikaneza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa esanse bumaze amezi atatu yose bwibonekeza intara ya rumonge mu manuko bushira uburengero isanzwe ikorwamo urucuruzwa cyane kubera iri ku nkengero y'ikiyaga tanganyika n'imirwa mikuru ya politike n'iy'ubutunzi gitega na bujumbura niyo yibonekeza kurusha ubu bukene ariko no mu zindi ntara haravuga ubukene bwa esanse nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika mu kirundo na ngozi mu buraruko babivuga hatibagiwe mu ntara ya muyinga mu buraruko bushira ubuseruko mu kirundo na muyinga amwe mu masoko yacu akora ku bitaro bitandukanye atashimye ko umwidondoro wayo uje ahabona yatubwiye ko muri izi ndwi zibiri ziheze hari abagwayi bashengeye bitewe n'irikana ry'igitoro kubera za ruseha hataba bitoro zigira akenshi abana n'abakenyezi bibungenze barakunda kwitaba imana bitewe n'uko bataronka uburyo bwo gushika ku bitaro bikuru vy'intara birababaje ivyo tubona niko bashikiriza mu ntara y'amakamba mu manuko ho muri iyi minsi nta nima rya esanse riharangwa iyo igitoro citse ngo kirabonetse kimara umwanya urume rumara nk'uko bimenyeshwa n'abahaba bamwe mu bafite ibipeve by'ukuroba n'abakoresha imashini z'ugusya bidogera abategetsi b'iyo ntara kubona barabujije abatwara igitoro mu mabido bavuga ko kizira kikaziririzwa gushira esanse mu mabido kandi ko uyikeneye abwirizwa kuzana icuma ciwe kayinywera kuri sitasiyo mutubwire namwe ingene tuzoterura ubwato bukava mu kiyaga canke imashini isya bikaza kunywa igitoro abategetsi barakwiye korosha ibintu niko bidoga bamwe mu bagendesha amapikipiki imiduga na za tukutuku z'amapine atatu vyunguruza abantu n'ibintu bicishwa amafaranga bavuganye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga atandatu bakemeza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo umugore wanje ntafungura nakamara maza kuko nka je nahashitse kuva isaha zitanu ubu ukabona amasaha tugeze usanga imoto niyo yaritunze umuryango muba gushika nk'izi saha ntararo urija wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungurira umuryango aha turi mu kajembegete ntaworabwa nta n'uwogira n'ico avuga akazi gasa n'akahagaze turaza tugatonda tukakibura tubibona uko twebwe abamotari n'abanyagihugu birabashikira twabica bibagora kwiyungurutsa ivy'igitoro mbona umenga ni ndase kweri kuko umuntu arahagarara nk'amasaha nk'atanu yose atararonka umenga ni hatari ku buzima bwa nyene banzaniye ingaruka mbi none yashara ntonze inzi ko nje kurondera rasiyo nkirirwa nicaye muri sitasiyo sindonke bifise vyinshi vyica isaha zo gufungura zageze sindaronka n'igihumbi co kurya ica kabiri bene ivyuma bava badusaba amaveresema nta maveresema tuza kuronka umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu aremeza ko hari ubukene bw'igitoro iburahimu wizeye asigura ko buterwa n'uko igihugu canse kuduza ibiciro kandi kw'isoko mpuzamakungu vyaraduze aha yari yatumweko n'abakenguruza amateka ku wa kane uheze aho nyene ndi muri tanzania ngira n'iyindi etude kugira mbega muri tanzania ubwo sivyo bigiriye reka ndabe mu rwanda naho janvoye umushoferi kubaza umushoferi w'uminisitiri wande twari kumwe muri iyo nama mbariza mu rwanda byifashe gute iritiro mu rwanda ni igihumbi na mirongo umunani n'umunani esanse mazutu ni igihumbi na mirongo ine n'umunani fwa 3,5 bituruna autour ya 3900 mazutu bituruna autour yayo nk'ubu ndafise pressure ngo tudugiriza strictire les importateurs wewe nta kindi araba ndugiriza pourquoi parce que au niveau mpuzamakungu caduze uwizajejwe ubushikiranganji buraba igitoro yemeza ko igihugu gitakaza amamiliyaridi atatu yose ku kwezi kubera hari amatagisi cahevye ugaca wumva muri tanzania kandi ariho hagufi y'inya igitoro kiraziyimvye vyumvikana ntaco tutariko turakora kugira bene igihugu boroherwe je vous apprends que dufise amapoint amwe amwe twahevye ku mataxe du par mois ubu ndiko ndavuga turiko duhomba 3 miliyari par mois kugira igitoro kigume kikiri kwa ya prix à la pompe ibujumbura benshi harabibaza ati cotuma kija kuri iyo prix nk'irya a yo muri tanzania mugabo kikaboneka bakibagirwa yuko gishobora gutuma d'autres produits tributaires ku gitoro zose ziduga gushika ku biharage gushika ku munyu gushika ku madeplasema mubona n'ibiyeri umwana w'iwe nawe agisomye nawe azoduza ikiro c'ibiharage ubundi hari amafaranga yagenewe kugura igitoro c'intega bizoza cikorwako mu gihe ca kenye ubu ibigaga birera nk'uko umushikiranganji avyemeza aho isonga sevure twari dusanzwe dufise amareservoir y'igitoro nk'uko kandi tuyafise bujumbura nta gitoro dufise ntabwo amareservoir tuvuga ntayahari ariko turiko turiga ukuntu tuconstitue effectivement lo stock strategique y'igitoro ngaha ukuntu babwira yuko lo stock karema ishobora kuba yaraheze ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa kugera ku mafaranga ibihumbi bibiri ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu miji ya bujumbura na gitega mu nkengera zaho ingenzi zabwijwe rya amerika ko ibiciro ku mapikipiki tukutuku no mu matagisi byadugijwe hagati y'amajana atatu n'igihumbi bamwe mu bacuruza igitoro batashimye ko mwidondoro wabo uje habona bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro canke kutayahabwa ku gihe ni banki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena eroje uri kaneza ijwi rya amerika Eloje wirika neza urakenuye muri Ecosse kuva ejo kwa Mungu hariko harabera inama ya ONU igira 2026 kwihindagurika ry'ibihe ibihumbi n'ibihumbi by'abantu nibo bitabiriye iyo nama izwi ku izina rya COP Conference des Parties uno munsi vy'umwihariko ababonanye ni abakuru b'ibihugu n'amareta ibizovigirwa muri iyo nama Venuste Nshimimana yabibajije Madame Liliane Binego umushakashatsi muri kaminuza ya Coventry mu Bwongereza mu vyerekeye ubuhinzi n'amazi murakoze murakoze venise imwe mu ngingo zigirwa muri iyi nama harimo gukora ibishoboka kugira ngo igipimo cy'ubushyuhe bw'isi kitarenga igice cya rimwe n'ibice bitanu abakuru b'ibihugu bahura kuva kuri uyu wa mbere urabona bazabyumvikanaho kumvikana ntabwo ari ibintu byoroshye nkurikije ibiganiro perezida joe biden yagiranye n'abanyamakuru ejo ku cyumweru we yavugaga ko kubera ko amerika ya trump yari yavuye muri ibi bintu by'amasezerano ubona byose asa n'ubinenga we rero ubu ngubu yabigarutsemo akaba yaravugaga yuko bagomba kwiba muri ibintu byo kugabanya imyuka yangiza ikirere ko amasezerano ayo ari yo yose yakorwa agomba gukurikiza uko ibihugu byanduza akaba ari nako bigira byitabira kugabanya ibyo byuka yibanda ku bintu byo kugabanya biriya bintu by'amakara bakura mu nda y'isi akavuga yuko bagomba kwankuraja ibintu byitwa biriya bya renewable energy nka bya bindi byo gukoresha twa tubati bacomeka dukoreshwa n'izuba akavuga rero yuko amasezerano ayo ari yo yose agomba gukurikiza donko igihugu kizajya gisinya amasezerano gikurikije uko gisohora ibyo bigaze byangiza ikirere tufashe nk'amasezerano yashyiriweho umukono i Paris mu Bufaransa ayo masezerano yateganyaga ko mu mwaka wa bibiri na makumyabiri hagombaga gutangwa miliyari ijana z'amadolari ayo mafaranga agahabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugira ngo nabyo bishobore kugira uruhare mu bikorwa bibungabunga ubusugire bw'isi ayo mafaranga yaba yaratanzwe ntabwo nabyemeza neza ko ayo mafaranga yatanzwe kubera ko ibihugu byinshi byagiye byemera ko bizayasura ahanini ntabwo bayatanze ntabwo amafaranga nta cyemeza ko yasohotse bose baseta ibirenge muri cop 26 ya Glasgow wenda hashobora kuvaho icyizere dushobora kugira icyizere y'uko bazongera bagasubukura abo bagenda baseta ibirenge gutanga amafaranga ni uko ubutaliyani yo ku cyumweru biyemezaga yuko biyemeje kongera amafaranga agomba gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikigerageza kwikura mu bukene kugira ngo babafashe nyine nabo bagabanye babakora bayashyire mu bikorwa byerekeranye no kugabanya imizamukire y'ibipimo y'ibyo byuka bibi byangiza ikirere zimwe mu ntumwa za afurika ntabwo zizashobora kuza muri iyi nama y'i Glasgow kubera ko zitikingije icyorezo cya kovide cumi n'icyenda kuba iyi nama y'i Glasgow izafatirwamo ibyemezo bikomeye abanyafurika badahari ku bwinshi kandi ibihugu bya afurika bidahumanya ikirere cyane aho si ukugosorera mu rucaca oya ntabwo ari ukugosorera mu rucaca kubera yuko nubwo bwose hataje abantu benshi baturutse muri afurika ariko hari nk'abahagarariye iriya miryango minini minini y'abanyafurika nka oyuwa na ziriya puratifomu regional ariko rero si ukuvuga ko wenda ari ukugosorera mu rucaca ko badahari ariko barabikurikiranira hafi urabona n'ikoranabuhanga ibintu byateye imbere nubwo abanyafurika badahari ama organization ari ahangaha bariya bari ku isonga bashyira presiyo kuri aba bategetsi ngo bahindure imyifatire bahindure imyumvire bajye ku bikorwa abenshi urabona baburanira nka biriya bihugu nyine ibihugu bya afurika ibihugu byo muri aziya bitari biriya nk'abashinwa oya baravuga bya bihugu bikiri mu iterambere bigerageza gutera imbere bavuga yuko ayo mafaranga bagomba kuyasohora akazajya gufasha ibyo bihugu urumva rero bahari badahari barahari mukora ubushakashatsi mu karere ka afurika y'uburasirazuba mukanabukorera muri kaminuza ya Coventry mu bwongereza mubona imihindukire y'ibihe yaragize izihe ngaruka ku mibereho ya buri munsi y'abahatuye urabona nkorana n'abahinzi kubera ko nkora mu bintu by'ubuhinzi n'amazi abahinzi nkorana nabo ubona bakubwira bavuga yuko iyi mihindukire y'ikirere yabagizeho ingaruka kandi na n'ubu iracyabagiraho ingaruka kuko bo nibo babibona nibo babizi kurusha n'abo bategetsi bafata ibyo byemezo bakubwira ko nk'urugero batagishobora gukurikirana amasezo y'ubuhinzi bwabo kubera yuko hari igihe ujya kubona ukabona ikirere cyabaye cyiza undi nticyabaye cyiza ugasanga imyaka yabo ntabwo ikurira igihe ntibaterera igihe ntibashobora gusarurira igihe ugasanga rero ibyo bintu byo kutizera ikirere nk'uko mbere babikoraga mu bumenyi bwabo bwa gakondo mu bwa gihanga ugasanga barakurikira wenda ibivugirwa ku maradiyo rimwe na rimwe ntibabyumve neza ugasanga rero byagizeho ingaruka nini cyane mu byerekeye imirimo yabo y'ubuhinzi n'ubworozi n'amazi agenda akama murabona ibiyaga birimo kugenda bikama muri ya mugabane wacu wa afurika ibyo byose biragenda bigira ingaruka ku bahinzi n'aborozi liliane binego umushakashatsi muri kaminuza ya coventure mu bwongereza mu byerekeye ubuhinzi n'amazi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze benisite iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda bamwe mu barundi bari barahungiye mu bihugu nka tanzania u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo na uganda mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bariko barahunguka yamara aha ruhande y'abahunguka hari abandi bavuga ko kuri bo igihe nyakuri co gutahuka kitaragera mugenzi wacu frederic nkundikije yadutumiriye abarundi babiri bahora baba mu ikambi y'impunzi ya mahama mu rwanda umwe muri bo ni david ngarura aracari mu buhungiro imahama nyene mu gihe leopold maruha wewe amaze imyaka ishika kuri itatu yaratahutse mu burundi avuye mu ikambi ya mahama maruha ni nawe atangura atubwira ingene ariko arasubira mu buzima bwa misi yose kuva ashitse mu gihugu c'uburundi icya mbere nabashimiye nyakubahwa federike nkaba ndamukije david ngarura turi kumwe muri kino biganiro nkaba ndamukije n'abanyumva bose nk'uko babivuze nitwa Murahare Paul nkaba ndi umwe mu bahungutse bari barahunze bibiri na cumi na gatanu bahungurira mu gihugu cy'u Rwanda nkaba narizeyo kwigayo ndaheze kaminuza ya Ruhengeri kaminuza ya Ruhengeri niho nahejeje hanyuma tumaze gutaha twatashe muri bibiri na mirongo ibiri umwaka uheze tutashe twashyize mu gihugu gusubira mu buzima busanzwe si ikintu coroshe kuko iyo umuntu ahunze atakaza byinshi atakaza byinshi ibyo byinshi rero utakaza biragoye kugira ngo bisubira mu mwanya muto cyane wambaye uti mbega ubu ubona ufise ubuzima nk'ubwo wari ufise kera aya ntiyaragera maze umwaka umwe ntashe urumva turacarondera turacagerageza gusubira mu buzima busanzwe nakubwiye ko atari ikintu coroshe narashyitse ubushobozi nari nakuye mu rwanda ndayigurisha ndayirondera ikivaranse barayemera hama ubu umuntu aguma arondera akazi cyangwa aguma arondera icyo akora n'ubwo kitarabona ko ikintu cya mbere kinezera ni ukuba uri iwanyu hajya iwanyu haguma ari iwanyu naho wowe ujya ugahaga uri mu mahanga amahanga arajyana je rero ubu ni ukuri ndashima cyane kuba ndi mu gihugu nta muntu anyiruka ko abanyagihugu nasize ngaha ngasanga banyakiriye neza ntawe urajya umutima turagenderanira leopold maruha mwatashe nk'uko mubivuze mu mwaka uheze icyo gihe abatari bake bari bakigonanwa badashaka gutahuka murashaka kutubwira ikintu cyabajejwe kugira ngo muce gutahuka icyo gihe ego jewe jewe nubwo nari mu buhungiro twaraganira n'abantu benshi bari hano mu gihugu bari basigaye mu gihugu twaraganira tukavugana bakambwira nkababaza uko hameze nkababaza uko nawe nk'umunyamakuru urabizi bibiri na cumi na gatanu sekirite umutekano wari wifashe neza tuvugishije ukuri byari bigoye rero nicyo cyari cyatumye duhunga twari twahunga kubw'umutekano rero tumaze kumva yuko ibintu byahindutse umutekano wagarutse amahoro yagarutse kuko nakubwiye ko ubu uri hariya ntashobora kuguha amakuru y'ukuri kuko ntayo abazi rero je naganira cyane cyane n'abantu bari mu gihugu twaraganira bakoresha bababwira ati ntuha pe ibintu bimeze neza kandi narumva n'abataha bavuye tanzaniya kuko tanzaniya bo bari baramaze gutangura gutaha no muri kenya ndibuka hariho bari batanguye gutaha bava muri kenya rero twaraganira benshi bakambwira uko umutekano umeze hama maze kumva ko umutekano umeze neza cyane cyane nk'uko nari na- nk'uko nabivuze na mbere umuntu yari yahunze kubw'umutekano Ah, si jewe sinari nahunze kubw'ibibazo bya politike kuko politike ntiyandaba cyane ntiyandaba nari nahunze kubw'ikibazo ibibazo by'umutekano rero maze kumva ko umutekano wagarutse i- niho havuye ingingo kuko no- noraba ngataha namwe eh, david ngarura mwebwe eh, muracari mwikampi ya mahama mwaragiye amashuri murarangiza ah, mwarabonye abatari bake ah, mu bana abatahuka eka n'abandi bavuga ko bataragira gutahuka mwebwe kuri icyo kibazo muhagaze hehe Eh, murakoze cyane niko mubivuze nitwa david ngarura Eh, hariho ikindi kintu imana nayiteka iranyongera ubundi pasiteri david ngarura hama eh, ndaramukije cyane nyakubahwa menyeshamakuru kandi ndaramukije nzanje marahare paul ama muri make nshimira imana yo ifite ubuzima ama ikindi eh, kuba nkiri mu buhungiro eh, burya umuntu wese niwe yimenya kandi umuntu wese niwe amenya ko umutekano we wifashe ama muri make jewe eh, ndamaze imyaka irenga itandatu ndi mu buhungiro nashoboye kwiga eh, amashuri muri kaminuza eh, yo ngaha mu rwanda eh, campus y'i gisenyi ndarangiza ama muri make abataha eh, murumva mara ivuze neza hari abantu bamuhamagara bamubwira amakuru y'uko umutekano wiwe umeze neza ariko muri- murumva ko aba- n'abandi bose eh, bisaba ko babona ko umutekano wabo umeze neza kuba ariko barataha ni byiza ku bataha bava muri uganda ku bataha bava muri kenya eh, no mu rwanda no muri tanzania ni byiza ariko urumva ko umuntu wese ataha ari uko yamenye ko umutekano we umeze neza rero twebwe nubwo ubuzima bw'umuhungiro butoroshe eh, ntabwo umutekano wacu tubona ko uba wifashe neza bitahutse kuko barabizi neza ko umuntu wese agira igituma ahunga kandi murabona maruha yapfa i bujumbura ariko i burundi bifite intara zitandukanye amakuru menshi twumva nubwo benshi eh, bavuga ko ari ibihuha ariko hariho ibintu biba bifite icyemezo twumva mu ntara zitandukanye ugasanga hariya bariko baranyuza abantu hariya barica abantu hariya rero wumva ko eh, ashobora kuba yarose amakuru y'umuryango we ujumba ariko mu zindi ntara benshi baturukamo usanga bamwe umutekano ntuna- nturaboneka ku buryo ufata ingo yo gutahuka Hari- hari ikintu hari ikintu david ngarura cokorwa gushika mu burundi canke ikintu ah, barongoye burundi bokora kugira ngo bajijure n'abo barundi bose kugira ngo batahuke kuko turazi ko abategetsi b'uburundi bavuga ko uburundi ari ubwa barundi bose atakuvangura hari ikintu cokorwa kugira ngo nk'abarundi bataratahuka bashobore kujijuka batahuke mu gihugu cabo c'amavukiro cabibarutse ego biroroshye cyane ariko ni ugutabishaka muri make ikintu nyamukuru cyotuma impunzi zitahuka ndetse n'akamo k'abayobozi b'igihugu kakumvikwa cyangwa kakumvikana cyane ni uko hotunganywa inzego z'umutekano inzego z'umutekano ni ukuvuga abasirikare n'igipolisi akaba aribo bacungera umutekano ariko nagira abandi bantu bitwa ko ari abasivile bacunga umutekano kuko bajya nyine nibo eh, bononera igihugu eh, nibo eh, batobera igihugu igikamukiza bakaba bagejeje umutekano ariko eh, atari bo basanga nibo batumye eh, ibintu bitagenda neza ikintu cya mbere ni uko muri make eh, imbonerakure bozambura ibirwano kuko eh, amakuru menshi yo kwizera kandi y'ukuri eh, ku bantu benshi bagiye bahunguka bagiye bagirwa nabi eh, n'imbonerakure nta muntu nta musirikare nta mupolisi yigeze agirana mu munyagihugu cyangwa impungu- umuntu yahungutse rero ikintu cya mbere cya kabiri eh, ni uko bene igihugu canke abayobozi b'igihugu duhere kuri perezida n'umushikiranganji wari hagati yoza agasanga impunzi aho ziri z'abarundi kuko nabo ari umurundi ko byamye kera na rindi eh, hagasigurira izo mpunzi z'abarundi ingene umutekano wifashe bakamubaza ibibazo hama akarekana ibyemeza neza ko umutekano uhari hama ico gihe haba impunzi zishobora gutahuka ariko ariko david garura hariho hariho abategetsi baserukira leta bahora baja muri ayo makampi bagasigurira impunzi ivyiza vyo gutahuka mu gihugu cazibarutse jewe ubwanje nta muntu w'umutegetsi araba mu burundi ngaze mu nkambi ya mahama ngasobanurira impunzi ko zikwiye gutaha ntawe urakunyuraho ndabona keretse baba barahaje atabona ariko nubwo bari baba barahaje ndategereza kubimenya kuko eh, ndi ndafise association mpagarariye y'abajene kandi iragutse cyane imaze kugera mu buganda n'ahandi hose mba ndategereza kubimenya kuko ndazi mwatumirwa nari kubamo nta muntu w'umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi cyangwa intumwa cyangwa ambasaderi dufata arazi gusobanurira impunzi ko mu Burundi hari amahoro abataha bataha kuri telefone bataha bambumbuka umutekano wabo bamaze gutunganwa neza ariko ntabwo ari muri rusange akaba ari ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mari kumwe na Joy Diane Ninahazwe ibiganiro n'amakuru vyari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije vyashizwe hamwe na Fatuma Alimasi Kalala twembi ku izina rya bagenzi bacu tukaba tubikebanuye twifuza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose naho ubutaha mubandanye kuryoherwa n'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye